iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo voa radiyo yacu akadomo ko mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuza kandi mbaha ikaze makuru yacu mu kiganiro murisanga mu mbabare
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni umwanya tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose n'ikindi mwifuza gusangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika mu kanya ndagaruka nakira ayo makuru yanyu n'ibitekerezo byanyu
Every journey, cozy, cozy. Dr. Clark in the music. Kakara. Bring a record.
Magic mix, call it the magic.
umutwe wawe tukumize maboko yawe tukumize munda hawe yatugumire maguru yawe tukumize ucutuka ucugumira shitimukarama ucukume ucukuma tukumisa cukumama ndabikundama ecuku ecukumira cukumira cokoco tukumira mama ucuku ucukumiye ndaceca cukumira tukacokocokoco ecuku ecukumira cukumira cokoco tukumira mama ucuku ucukumiye ndaceca cukumira tukacokocokoco ndakunda ukuntu ntwara ukantwara mu kibuga aro bitaga sifura ugafata umupira ukawushyira mu gituza ugatuza mu gatuza ukamanuka manuka manuka manuka manuka manuka Yeah. ugashaka gutsinda nanjye nkabaruka baruka baruka baruka baruka Yeah. ingufu zirameranye igitsindo kirinjiye ecubu ecukumira cukumira cokoco cukumira mama ucubu ucukumiye ndaceca cukumira iyo ni indirimbo jugumira ni indirimbo y'umuhanzi dr claude ikaba itugejeje ku isaa kumi n'iminota itanu ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika turi ku isaa yine n'iminota itanu kuri telefoni ndi kumwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika reka duhere kuri ndikumana wiriwe neza
muriwe cyane bwa kuzwi ry'amerika uraho uri hehe
ndi mu nkambi z'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya tanzania ahagana hehe muri iyo nkambi aho ngaho muri tanzania
Ah, ndi mu nkambi ya nyarugupfu nyarugusu mumeze gute mumerewe mute dore ko igihugu cya tanzania kivuga ko mu minsi ya vuba guhera itariki ya mbere kizatangira kubasubiza iwanyu ku ngufu
Ah, mu nkambi ya nyarugusu ibintu ntibyifashe neza kuko eh, ubu umugambi wo gutabukanya ku nguvu uriko uribonekeza cyane cyane eh, mu bantu bamwe bamwe hariho ibintu byo gupunguza imiti ku bitaro hariho kugara amasoko ubu nta soko n'imwe iriko irakora ngaha mu nkambi hariho kutagirana imigenderanire myiza hagati ya eh, y'ibijiji aribyo bita eh, ibyo- a- a- ibi- eh, i- abenegihugu ba tanzania hamwe n'abe- na- n'impunzi rero turabona neza yuko umugambi wo gutwirukana hagati ya tanzania natwe ko utifashe neza cyane Ha- hanyuma ndikumana iyo nkambi ya nyarugusu narayisuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Ah, icyo gihe yari inkambi ituwemo n'abarundi n'abakongo n'aba- na- n'izindi mpunzi zaturutse mu gihugu cya kongo hanyuma ibyo uvuga kugabanyirizwa ah, imiti ah, gufunga amasoko birareba mwese nk'impunzi cyangwa se ni ni abarundi gusa
Eh, ibi byo kugara amasoko cyangwa ku- mu kwivuza ntibiraba abarundi ntibireba kuko abarundi tusanzwe dusanga ibitaro bimwe na impunzi z'abakongomani kandi impunzi z'abakongomani tukaba dusanzwe dusangiye amasoko rero muri rusange amasoko yarahagaze yugaye ku ruhande rw'abakongomani yugaye no ku ruhande rw'abarundi Mm. hanyuma se ibyo bijyanye n'uko leta yavuze ko impunzi zose zigomba gutaha icyo cyemezo ku ruhande rwa bagenzi banyu b'abakongomani nabo icyo cyemezo kirabareba
Eh, inama zose ziriko ziba mu ikambi ku ruhande rw'abakongomani ntaco bashobora kubavuga ko mugabo abantu bifuza gutaha uko umutekano wabo ari mwiza ni mu nzi z'abarundi gusa Mm. hanyuma ikindi watubwira ah, ku bijyanye n'ubuzima n'uko mubayeho aho muri iyo nkambi n'iki mbere y'uko mfata n'abandi bakunze ibijwi ry'amerika
Eh, muri eh, mu nkambi tuba dusanzwe turi abantu benshi cane hari impunzi eh, bo- zingana nk'ibihumbi mirongo ibiri na zirenga gusa iyi kambi ya nyarugusu irimwo abantu benshi bahunze manda ya gatatu eh, ya perezida w'igihugu c'u Burundi rero benshi harimo bahunze aba mu nzego z'umutekano abandi bahunze eh, ba- bari basanzwe bari bafite ibyo bakora mu gihugu rero wumva benshi bariko bararaba abafite ututike abafise ubushobozi bariko bitakiza bagenda mu nkambi zo mu rwanda uganda n'ahandi abafise uburyo mugabo adafise- zakire mugabo adafise uburyo uba biteze igisubizo c'imana wumva ubwo nivyo ntitworohewe na gatoya Ah, hanyuma se ah, wari uvuze kuri ibyo bijyanye n'uko hari impunzi zatangiye kuva muri izo nkambi za tanzania zigana mu bihugu by'u rwanda na uganda Ah, biroroshye kugira ngo impunzi ive mu nkambi ifate urugendo tuvuge ko ifite ubwo buryo bwo kugira ngo igere aho ishaka kujya
tuba mu ikambi ya nyarugusu ibarabara cya hagati mu ikambi mugabo kenshi ntibikunda koroha barafatwa abagiye abagiye nk'ubu za kenya bagafatira kumara ku mipaka bakagarurwa hari n'abafungwa ni benshi cyane bari mu buso babwira- babita yuko basohotse ikambi bitewe ku n'amategeko agenga impunzi Mm. ndikumana ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uduhaye cyane cyane ajyanye n'ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya nyarugusu iherereye mu karere ka kigoma mu burengerazuba bwa tanzania ndagushimiye
murakoze cyane muza muraduha umwanya ngaho ku ijuru ry'amerika telefoni zawe mu, mu, u- u- u- ndasaba mugenzi wanjye uh, fatuma rimasi karara ayandike hanyuma tujye tukuhamagara utugezeho uko byifashe muri iyo nkambi yanyu
murakoze cyane ugire umunsi mwiza na wikendi nziza namwe namwe namwe igitondo cyiza yego radiyo ijwi ry'amerika amakuru agezweho nababwira muri aka kanya ni uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump amaze kwemeza mu kanya ko umuhungu uwahoze ayobora umutwe w'iterabwoba wa al qaida ariwe osama bin laden yishwe mu bitero byagabwe n'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika ntibavuga neza aho yiciwe ariko bakavuga ko ashobora kuba yariciwe hagati y'ibihugu bya afghanistan ndetse na pakistan bivugwa ko uwo muhungu wa osama bin laden yari ashinzwe ibikorwa byo guhuza abagize umutwe w'iterabwoba wa al qaida kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika demokarate wiriwe neza
niba ku ijwi ry'amerika uri hehe
ndi mu gihugu cy'u burundi ni amahoro Ni- ni amahoro mu gihugu cy'u burundi turashima imana yego icyo wifuza kutugezaho ni iki Abana- uyu munsi
Eh, nagira mvuge ku bijyanye eh, hano urahugwaruka ukuntu leta barabyifata mu muri kino gihe cy'amatora Mm, kugira ntihagire gusubira akajagari kaba kugira ka- ka- kabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mm, urwarukano rusaba yuko rutosubira guhembwa n'abanyepolitike kuko abanyepolitike barabonye yuko aricyo kiraro acako bagomba gushyikira ubutegetsi mm.
nk'uko boreka gushyamirana bafite imigambi iyi n'iriya ngo wari mu mugambi uyu bagashwa- baga- bagashyamirana nk'uko tugize iminsi tubyumva hirya no hino mu gihugu Mm, bakamenya icyo bari n'icyo bashaka gushikako mm.
ikindi nacyo nagomba nsa n'uvuga ku bijyanye n'ibyo mpunzi zigomba gutahukanwa ku ngufu Mm, agomba cyane hasire yuko yoyifatamo imwe ntibyemere yuko impunzi zishobora gutahukana ku ngufu niba tanzaniya yarandiwe no- n'impunzi ntibapfuye babunguririza mu kindi gihugu kuko nta mpunzi yotahukana ku ngufu itabyiyumvamo ndibaza yuko umutekano wabo utukorohereje biramutse bishikana bakabatahukana ku ngufu baze nigira ingaruka mbi bakazimanga nacyo bakagira yuko hasire yobyiyemeje mm, ingaruka mbi zose zizoshika haseri zikajya ku gatwe ka haseri urakoze sinagomba sino ego hari usoza ikindi usoza bashaka urabona ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndabona ubushomeri bwabaye ndase ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko abanyeshuri bariko barahiga amashuri ni benshi cyane Mm, buri kintu nusaba leta ni uko korohereza abageni baba bafite nk'imigambi kuko bararangura ikaba imbere ikabaha ikaba ikabarosa nk'uburyo bubafasha gukora imigambi yabo kuko kuko uraraba abanyeshuri barangije amashuri ni benshi cyane nta buzi bwa leta bashobora kuronka kandi ubushomeri bwa bwabaye ndasi igihugu cy'u burundi mm.
ubwo ubwo bu- nagomba se n'urangirizako eh, nagomba se n'uwabaza akabazo gatoya ah, rero nk'ijwi rya amerika dusubira kubyumva ryari mu gihugu cy'u burundi nta biganiro muri ko muragirana na leta y'u burundi kugira dusubire kumva amakuru atohotswe neza ntacyo ijwi ry'amerika ritakoze kugira ngo ah, twongere kumvikana ku mirongo ya fm muri icyo gihugu Ah, ibyo ari byo byose ni icyemezo cya leta y'u burundi yafashe yo guhagarika ijwi ry'amerika kumvikana kuri fm hanyuma bongera bafata n'ikindi cyemezo cyo kubuza abanyamakuru b'ijwi ry'amerika kugira amakuru baduha aturutse mu gihugu cy'u burundi urumva byose ko biri mu maboko ya leta y'u burundi Ah, ibiganiro twarabigerageje ndetse n'intumwa zacu zagerageje gushaka kujya mu gihugu cy'u burundi kugira ngo ziganire ah, n'ubuyobozi muri icyo gihugu ariko byose birasa nk'aho uburundi busa nk'aho bwabwita- bwabyitambitse imbere nuko bimeze kugeza ubu ngubu reka dutegereze turebe niba hari icyo hari ikizahinduka mu minsi ya vuba ariko kugeza kuri iyi segonda byose biri mu maboko ya leta y'u burundi
nagomba se niba kenguruka kubona muguma muza muratugezaho amakuru mutishije kuri watsapu na za interineti mukomeza mukabandanya muza muratubwira nk'amakuru avugwa mu burundi kuko nkaba twebwe abanyagihugu bato bato kugira tumenye amakuru biragoye cyane rwose natwe kandi tu- gerageza mukaza murat natwe tukabasaba ko haramutse hari inkuru mubona ikenewe eh, gukurikiranwa telefoni yacu ya whatsapp murayifite mujye mutwoherereza ayo makuru hanyuma natwe tuzagerageza eh, dushakishe uburyo tuyatangaza ariko nanone dushyira imbere umutekano wanyu
yego na cyane cyane mu ku- mu kubakingira bazoza baraba baha amakuru kuko munamwe murabizi ko bitashobora koroha urakoze cyane demokarate ugire wikendi nziza
namwe imana ibahezagire mwakoze na cyane cyane muzoze muraduhamagara bira- biratunezera cyane kubona muduhamagara tugashobora kuvuga ku isi rya amerika tugatanga ibyiyumviro uko tubyumva ni radiyo yanyu
yego urakoze ugire wikendi nziza kuri telefoni mfite kandi na arma wirwe neza
wiriwe di rwema uri hehe
mu burundi ni amahoro
eh, bari kwakira Mm, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi harimo reka reka reka ntangure kwicahereje ko ibibazo mu burundi byamyeho kandi amaradiyo yamye afungwa yamye yugarwa hanyuma nta gishasha kirimo himirije amatora nibaza ko kugura radiyo iyo ari yo yose igiherutse kugarwa ariyo bbc n'ijwi rya amerika sinibaza ko hari umugambi wo gushobora kuzugurura kuko himirije amatora ni amatora agiye kubamo ibibazo birebire ibibazo bizoba biteye mbere bishobora no kunasumba no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu sinibaza ko rero umu- mugenzi wanjye ashobora kuba yumvira icyo cyumviro ngo mbere waduhugura ryari nta gatsima karimo ko gushobora kugura ijwi rya amerika mu gihe rihimirije amatora Ari- Amatora ari- ariko tubizi, ni- ha- harimo kuba anyotewe n'ibiganiro byacu ntabwo byamubuza kubibaza kandi no kubisaba nuko amenyeshamakuru by'ukuri kubaza ni byiza kandi nanjye nanjye nanjye ndimo nanjye ni mu bambere ndayikundira radiyo ariko uko ndabibona mu gihugu simbona ko badaheba bayugurura simbona ko badaheba bagura bbc ntabwo mbona ahubwo na- n'iyindi ishobora kuzoheza bakurikira n'iyerefu kuko hagiye gukurikira amatora amatora atazura yemewe n'abantu bose mu burundi Mm, hanyuma reka mbandanye ku- ku bindi mm, Eh, ngaruka ku- kuri uwo wa mbere ku kibazo cy'impunzi z'abarundi by'ukuri abany- abantu bose ku isi bariko barasemerera ko igihugu cya tanzania cyohagarika ingendo cafashe ita- itabereye ahubwo nanjye ngasaba nk'uko abandi bose bashobora kuba bisaba ko igihugu cya tanzania bogihagarike bogifatira igihano kuko kiriko kirarenga ku masezerano cyasinye niyo yonyine kwakira impunzi izo arizo zose zizo mu gihugu kanaka icyo gi- ibyo bintu bariko kubihagarika bigahagarara impunzi igataha ku bushake bwayo idashaka ikareka gutaha kandi ikindi ni uko bareka bakafata ibindi bihugu bakaja mu bindi bihugu bareka bari mu Uga- bareka baraja muri uganda bareka baraja mu rwanda bareka baraja muri kenya urumva ko na- n'uwo munyagihugu ari muri tanzania yabyivuye nibabareke bigire kuko igihugu ca tanzania ntikibakeneye mu bisanzwe igihugu ca tanzania kiriko kigendera ku mabwiriza y'igihugu c'uburundi ku mategeko y'igihugu c'uburundi bareko barababwiriza hanyuma sinibaze yuko ibyo ibyo reka bariko barasemerera aba- aba- amashyirahamwe mpuzamahanga yose ariko arasemerera na hasi nayo ntiyaherutse kuvuga yuko igihugu cya tanzania kiriko kiraca ku n'amategeko agenga impunzi ku isi hanyuma ku bijyanye ni- Hanyuma nkagaruka- ku- hanyuma kuri ibyo uvuga ko amahanga akwiye kwamagana icyo cyemezo hari imiryango myinshi- myinshi itandukanye ikomeje eh, kucyamagana ndetse muri iki cyumweru in- intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika pirafamu ubwo yari mu gihugu cy'u Burundi yabajijwe kuri icyo kibazo kijyanye no gutahukana impunzi ku ngufu mu magambo ye yagize ati uretse ko ugutahukanwa ku- ku nguvu ari akarenganyo n'icyaha kijyanye n'ihohoterwa ry'agateka kaze na muntu
nibyo nibyo hanyuma mu gihe igihugu cya tanzania bobishyira mu ngiro nibaza ko sinibaza ko oni ishyirahamwe mpuzamakungu oni ibyo by'agatakazi na muntu byoca rihagararira ngaho byoca rifatira bigasaba ishyirahamwe mpuzamakungu oni hano bagafatira igihano igihugu cya tanzania hano nkagaruka ku gihugu cy'u rwanda nacyo nacyo ni ikigo cyarakiriye impunzi z'abarundi by'ukuri duherutse kumva ga- ziriya mpunzi bashobora kuba barabyifashije ziriya za mituweli eh, kugira ngo bivuze mu bitaro byose byose byo mu rwanda bibayeho iyo ni inkuru nziza nanjye no- noshimira igihugu cy'u rwanda ku kuntu cyafashe iyo ngingo yo gufasha impunzi z'abarundi nazo zi- zi- zahungiyeyo kugira ngo zivuzwe nk'uko abanyarwanda nabo bavuzwa urakoze ni icyumviro cyiza cyane nanjye ni ukuri ndashyigikije igihugu cy'u Rwanda. hano nkarangiriza ku- ku ku bibazo bya politiki nka mu burundi ibibazo bya politiki biriko biraba aba- inyamiga- aba- abanywanyi b'imigambi bariko baracamirana na cyane cyane imisoresore y'imbonerakure z'abatsembere biriko ziratoteza Aba- aba- abanyagihugu ba- b'abasedere kwa agatorwa ku by'ukuri ibinyamba bibaza ko kugira ngo amahoro ashobore kuboneka mu bundi ni ko bihagarika sinibaza yuko mbega ubu turi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mbega ejo bundi ko tugiye kwinjira mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi nyakubahwa menshi amatora akaba agiye kuba ibintu bizaba bigeze hehe ubu abantu baricwa ngo ni umuseneri aricwa ngo kubera ngo urumva ngo agenda yigisha mu ijoro bamufata bamukamusuma nyinshi bagenda bagira gutya ni ibintu byinshi biri kubera mu burundi by'ibintu byo guhohotera uwo mutari kuba umugambi ngo ni impaka n'undi mugambi ku nguvu by'ukuri ibintu byari bikwiye guhagarara n'uri hejuru yakwiye kubihagarika kugira ngo amatora aba agene nk'uko abarundi bayifuza kugira ngo ejo ntabyo bingana akango nungu nungu nje natsinzwe ntagiye mu matora n'iki n'iki n'iki bakabihagarika baka bose bakajya mu matora hanyuma utsinzwe agatsindwa utsinda agatsindwa habona babiri agatsindwa nyakubahwa amakuru urakoze turabisabye hamwe n'igihugu nka perezida w'uburundi akabihagarika iyo byose bikorera bamwe ariko barasemerera bagahita bande ngo babihagarike ariko ibyo babirenza ko bakica abantu ukumva ngo ubugira bwatuma hari ibyanza cy'ubutoki za hehe iki n'iki urumva ni ibintu bibabaje cyane ku mushamakuru urakoze alma kuri ibyo bitekerezo byawe n'ayo makuru uduhaye natwe akazi kacu ni ukurushaho kugerageza kuvugisha inzego cyangwa se impande zose zirebwa n'ibyo bibazo bya politike mu gihugu cy'u Burundi ariko nongere nshimangire ko abayobozi muri leta y'u Burundi benshi muri iyi minsi iyo tubashatse kugira ngo bagire icyo bavuga ku bivugwa cyangwa se ibibera mu gihugu benshi bahisemo kutavugisha ijwi ry'amerika ugire wikendi nziza alma
nyakubahwa menshi amakuru gato ntibashobora kubishyura kuko barazi ibyo bimirije kuko barazi ko ataradiyo n'imwe biri ngaha mu gihugu hari radiyo imwe rudende zibiri rudende rwa mege zivuga ibyabo bishakiye ibyo biyumvire n'ibyo zivuga ibyo batiyumviye ntibabivuga nta radiyo bakeneye uribuka zahoze zivugira mu burundi ziri mu rwanda banabahamagaye ho bababwira bakumva ko ari radiyo ivuye mu rwanda aho bacana bacira n'imirongo bumva ko n'ibintu bibabaje cyane yo kwamisha abagabo alma urakoze cyane ugire wikendi nziza
namwe namwe kuri telefoni dufite na irakoze wiriwe neza
amahoro amahoro uri hehe
nabyo ndi mu kayanza ni amahoro mu kayanza
yashima kayanza tuyashima kabisa n'akavura kavanye n'akabyeyi tumeze neza ariko mukayanza mwebwe rimwe na rimwe muratwumva
oya ahubwo no kuri afurika yo mu rwanda kare mutwegereza kwa nyarwanda tutumva cyane rwose ntibikunda tuba duherereye Mm. Har- hari abajya batubwira ko rimwe na rimwe bajya batwumvira ku mirongo yo mu rwanda
yego niyo mpamvu tutaye ko mwoya mwora nyine mwongereza tukayumva twese ko twirabyo by'ubwa turabyumva cyane rwose Mm. hanyuma icyo wifuzaga kutugezaho ni iki irakoze
hano Eh, ndakumva washaka kutugezaho iki uyu munsi n'iki wifuza gusangiza abumva ijwi ry'amerika
okay icyo nabyasanga ibyo ariko harumva ijwi rya amerika ni uko twe mu ncamake mu burundi ubu cyo ndiko ndabona politiki isigaye hari ubu biki- imeze neza cyane Mm.
kubera nko ku kibazo kijanye n'u- ku bibazo bijanye n'umutekano ah, muri iyo minsi yahera bahora bavuga yuko umutekano ngo cece mbonera kure gusa canke iki kimwe ariko arahinyanyira ubu nuko haguma haba amanama ah, ah, yaba ari mu migambwe yose abanyagihugu bose Mm.
baka bakaja hamwe bakavuga ati reka dushyire komite y'umutekano irimwo bose irimwo ah, abasenedefitd abasenere abaprona imigambi yose bakavuga ati twese tugize aba nibo bazoja mu rwego rw'umutekano kugira mm, ntihagire uzova ngo naka ngo yarengaje canke ngo naka kwanga ari iki canke kiriya ico kintu mbona ko baragira kandi ciza ntizotuma n'amahoro ada- adahungabana mu ncamake mw'ibihe vy'amatora
urakoze cyane irakoze nawe kuri iyo nkuru utugejejeho
rero kabisa ikintu ndakishimira rwose amaca ikindi cy'uko ry'amerika naho tufatire ibiganiro bimwe bimwe turatureberera kugute ku ma social network
Ah, ibiganiro byacu ufite ubushobozi bwo kureba kuri interineti biba biriho usuye urubuga rwacu cyangwa se webusayiti yacu ah, hariho urutonde rw'ibiganiro byose biba byahise ushobora kujyaho ukongera ukumviriza
okay mu bwoko bwe kenshi iyo ngiye kuri kuri sitiyede nkanka nikajya aho kumviriza ntibyuguruka sinzi impamvu ntabwo byuguruka
oya kenshi ndiba ndibaza ko hari ibindi application ukoresha kugira ngo bikuremo ariko nanone ugiye no muri apu ugashaka niba ukoresha android ukajya ku ma apu ya android ukandikamo voa hanyuma u- ukayidawunirodinga ushobora gushaka voa kirundi kinyarwanda icyo gihe iyo apu ukayishyira kuri telefoni yawe bikajya bikorohera kumva amakuru n'ibiganiro
okay sinagana fayini uko nuko mwahora mukora izo frequency mukazitwegereza kabisa batuyumva rero tuba ah, tuba dufite amatsiko menshi yo kumviriza ijwi rya amerika urakoze cyane ubwo nihagira ibindi bishyashya du- du- dutangiza tuzabibamenyesha
yego sasa mugera kati keza turabakubumbura cyane natwe turabakunda radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite kandi na emmanuel wiriwe
yego urihe
Eh, mperereye hano mu gihugu cyo mu rwanda yego
mperereye hano mu rwanda turakumva icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
gusa ayo makuru nuzishije mu kanya ajyanye n'iki
ajyanye n'abo ba- n'abo bantu barimo kwicwa hango mu burundi Mm,
gusa mwashyiraho nk'abantu mwajya mu- mukajya mureba abo bantu baba bashaka kubica kugira ngo bajye bareka kubashimuta kandi mm.
n'abo bunzi uko nabumvise nabo mwabafasha bakajya babona ahantu ho kujya
urakoze urakoze emmanuel kuri ibyo bitekerezo byawe ah, ubwo ngubwo ababishinzwe nibo bareba ibisubizo cyangwa se uburyo bakemura ibyo bibazo twebwe akazi kacu nk'aba- nk'i- nk'abanyamakuru ni ugushyira ahagaragara ibyo bibazo hanyuma ababishinzwe bakabishakira umuti urakoze cyane
eee nabakurikiye gatanu ku kanya nawe urakoze cyane wikendi nziza
aho mugira igihe cyiza na wikendi nziza
King of music.
Keep on hating, I don't care. If you fight, you need a prayer. If you call, I may be fair.
umva erega tubana nkuzi yuda Hey, yuda ntacyo uzonyifuriza Hey, yuda usoma ku itama kandi mbibona kuri kungambanira imihanda yose barakuzi bazi ko turi inshuti magara ariko ukuri ni njye ukuzi ugira imana y'uko batakumenya ese ushimishwa n'iki ese wunguka iki ku iterambere ryanjye ritakunyura habe na gato bakina fitina yako umva erega tubana nkuzi yuda Hey, yuda ntacyo uzonyifuriza Hey, yuda unsoma ku itama kandi mbibona kuri kungambanira uvuga abandi nabi iyo turi kumwe ukamvuga nabi nanjye muri kumwe twarakumenye cisha make mbona uza ko mu ruzi urwita ikiziba umpa ikiganza cy'iburyo icy'ibumoso gipfumbase inkota imana ngira ni imwe nuko umwami wanjye atajya asinzira na gato I don't care. You need a friend. bakina fitina yako yumva erega tubana nkuzi yuda Hey, yuda ntacyo uzonyifuriza Hey, yuda unsoma ku itama kandi mbibona kuri kungambanira umva erega tubana nkuzi yuda iyo ni indirimbo yuda ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwandakazi butera knowless ikaba itugejeje hafi ku isaa kumi n'iminota makumyabiri n'icyenda ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema ni ku wa gatandatu umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye cyangwa se mugire n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose kuri telefoni ndi kumwe na nduwimana wiriwe neza nduwimana uranyumva ushobora kujya ahantu wumvikana neza kuko hari urusaku iruhande rwawe
yego turumvikana neza yego wiriwe neza
yego turashima Mm, icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki ndibaza ko uyu ari ndi w'imana wo mu kanyosha
yego ni icyo ndi mu kanyosha
yego icyo nakwiye mvuge leta y'i tanzania iriko irabifatamo nabi kubona bahungura impunzi kwihutihuti batavyiteguriye bagafata bakabahungura ntibavyiteguriye bagusanze uri mu murima bagaca utashe ngo nutahe bagupakiza imodoka yuko ukaba utatyiteguriye no gutaha kandi bakabatahisha ku nguvu jewe ico nobona boreka yuko hagataha uwushaka yaburya ino mu burundi twemereje amatora tugatora neza mu mutekano ntangere kandi tuvyumvikanye twese bakareka uwo babonye wese bamupakira imodoka ataha ku nguvu n'ubundi naho botaha ku nguvu bavuga ati neko dutaha ku nguvu dutaha i burundi wacu ti nta mahoro ariho hakiyandikisha hagataha uwugombye icyo nicyo nubona ne kuko babapakira ku nguvu ne n'ubundi bundi ko baza baha umva uburuhiro bizogenda gute
nduwimana urakoze cyane kuri kuri ayo makuru n'ibyo bitekerezo byawe kandi ugire wikendi nziza aho mu kanyosha i bujumbura mu gihugu cy'u burundi
hariho n'akandi gatekerezo nari mfite gatoya nari ntekereze ngo sinaretse ngo yarahinduye ngo izina irindi zina kandi tubona amatora yemereje nuko baguma bahindagura amazina bo bigiye gushika kuki birazi batahe hama bategura amatora nkuko numva leta y'uburundi noneho ko yavyase ngo hariho abashatse guhungabanya ubutegetsi nibaze nyene ngaho mu burundi nyene dutegura amatora nyabuti hasiganye iminsi mike hama twitegurire hamwe twese kuko bagumye bahindagura inani jewe mbona atasho bazoshikako
nduwimana nibaza ko sinaredi itahinduye izina ahubwo ni bamwe mu bahoze muri sinaredi nabo bakoze ihuriro ryabo ariko sinaredi nayo iracyariho irakomeje
irakomeye murakoze tutecyamba tukababwira yuko kwasigaye iminsi mike yuko boza tukitegurira amatora hamwe kandi amatora ndazi azogenda neza hano i burundi tuyayiteguriye cyane urakoze nduwimana kandi ugire wikendi nziza yego murakoze namwe twama mujahamagara mutwitwa ku isi rya amerika
reka dufate na cedric wiriwe
iwema uri hehe
ndi kampala uganda ni amahoro nk'uko bisanzwe yego ni amahoro akazuba karimo kararenga bamwe bariko barava ku mirimo abandi bayijako ego hama rero ndaramukije n'abakunzi b'ibice bya amerika aho bariko baradukurikirana bose bari mu mihingararo y'isi ego hama jewe nagomba kuvuga ku tuntu dushika nka dutatu icya mbere kijanye n'uyu mwaka w'ishuri watanguye ku munsi wa mbere mu gihugu c'uburundi ego hama nk'uko namye ngerageza kubiraba ku makuru atandukanye ngo watanguranye n'ingorane zitari zikenya nyinshi izijyanye no kubura abarimu izijyanye n'uko abana ari benshi mu makarase n'ikijyanye n'uko hari n'abana bicara hasi bariko bariga nkavuga nti icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko buriya umwana ahereye atanguye umwaka hama akicara hasi cyangwa akabura ibikoresho byinshi cyangwa bakiga barumurengera navuga ni kiri muri fagitere imwe ituma umwimbu utazoba mwiza inyuma y'umusaruro nkahamagara rero abajejwe indero n'ababyeyi kujya hamwe icyo kimwe n'abariya baba bari mu masendika kujya hamwe hama bakaraba ineza y'urwo rwaruka bakaraba ibikenewe batarabye ibibazo bya politike tuba turimo canke biriya ibitandukanya abana bariya ako kari agace ka mbere hama akapoye kagira kabiri nagomba kuvuga kajanye n'iyi nuko kudahuza hagati y'urwaruka ndasanga iyi migambi kutihanganiranira aha ndavuga nko rwaruka ruri muri ruyoboka hagati ho rwasa n'urwaruka bavuga yuko rwoba ruyoboka umuganga usendeze fdb ariwo mbonerakure navuga nti buriya urwaruka rwari rukwiye kurabira akarorero kuri abo bakuru b'imigambwe nabo bakabatera kucigwa kuko ntibazigera ubona nka honorable nyabenda canke honorable agato rwasa bafatanye mw'ishadi canke barahurira mu manza bagasangira ugasanga ibintu bimeze neza ariko rero iyo rwo hasi ugasanga nibwo barakwegagurana bashyihana bicana atanyungu biboneka bariko bararondera amareje nkaca mpamagarira abari muri sosiyete sivile n'amashengero kuza baragerageza kugira inyigisho zisubiriza inyigisho zibandanya hagati y'urwo rwaruka kugira ngo iyo nyifato iyo ngendo itabereye ihagarare urakoze cedric kuri ibyo bitekerezo byawe ubwo bworoherane bworoherane mu bijyanye n'amatora natwe nicyo twifuriza abarundi bose
yego hanyuma akanyuma nagomba kuvuga nagomba gusaba umunyamakuru ntibyashoboka kubera ko namutse ko urunanitse na reb abari barugize bamwe baravuyemwo abandi baragenda hariya hariho n'abiyemirije gutaha mu gihugu cy'uburundi nagomba muzo dutumire ko umutumire yahoza inkugi uburyo yari arongoye senarede cyangwa umuvugizi we arongoye senarede muce mwongera mudutumire ko n'ubu uwo bari nk'umukuru w'urwego rushasha kugira ngo tubibarize ibibazo byoba ari byiza twumve ko bamwe batashe abandi bazoguma inyuma ko bazoza gutegura amatora cyangwa ko batazoza kugira ngo abarundi bamenye ukuri ako baguma mengo baguma bari ahantu bari mu mazi abira batabona iyo bajya kubera ko nkuba yizeye umurideri umwe muri aba avuga ati genda amushyigikiye akabona arahinduye atanzigura ya rose ata inforomasi afise urumva acajuragirika akabura aho ahagarara urakoze cyane icyo cyifuzo cyawe tuzagerageza tugishyire mu bikorwa nk'uko bivuze tubahamagarire abayobora sinared ndetse n'abandi bayivuyemo batangije urundi runani rwabo urakoze cyane cedric ugire wikendi nziza aho ngaho i kampala muri uganda murakoze cyane nawe mbwira akazi keza reka dufate na ntezimana wiriwe neza uri hehe ntezimana ni kigali mu rwanda nicyo wifuza kutugezaho n'icyo uyu munsi wowe
mbere na mbere mbanje kubashimira ku makuru meza mutugezaho urakoze
urakoze cyane namwe ibyo nashakaga kugaruka kuri ariya masezerano ya uganda n'u rwanda aherutse gushyirwa mu bikorwa hagati ya perezida kagame na perezida wa uganda ntabwo bayashyize mu bikorwa bayashyizeho umukono
murakoze cyane kunkosora bazatangira kwiga uburyo bayashyira mu bikorwa ku wa mbere
murakoze cyane nibyo nashaka kugarukaho nibyo kuko iyo urebye u rwanda na uganda ni ibihugu byagiye bigenderana kuva kera kandi koko usanga abaturage cyane cyane abaturiye ku mipaka ari abaturage bagendana cyane bahahirana cyane mu buryo bukomeye ngashimira rero ko wenda batangiye gukora inama yo kureba ukuntu yashyirwa mu bikorwa kugira ngo ubuhahirane bwongere bugaragare ku buryo busesuye hanyuma ikindi n'umuntu yavuga mbere y'uko iyo nama iba kuri uyu wa kane cyangwa n'ejo kuwa gatanu twumvisha amakuru y'uko hari abanyarwanda mirongo itatu n'abiri bari bafungiwe mu gihugu cya uganda bagaruwe mu rwanda umuntu yakwibaza niba ibyo nabyo biri mu nzira yo kugerageza gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho muri ariya masezerano basinyiye i rwanda mu gihugu cyangwa
birumvikana ni ukuvuga ngo twebwe nk'abanyarwanda tuzakomeza dutegereze turebe ariko noneho icyo tudashaka ni ukumva umunyarwanda yongeye guhohoterwa ari mu gihugu cya uganda bajye bamenya ko ikiremwamuntu gifite agaciro ntabwo ikiremwamuntu ari ibuye cyangwa se ari amazi basuka mu kirahure ikiremwamuntu kirakomeye hanyuma ikindi nashaka kugira ngo muzatubarize wenda inzego zibishinzwe hari ikibazo kijyanye wenda n'ikibazo cy'abakozi bo mu rugo njya mbona leta wenda ishobora kuba itareba neza mbivuze kubera yuko ari njye wenda ubashije kubona umurongo kugira ngo mbivugire hagati mbivugire abandi wowe nawe uri umukozi wo mu rugo
ya nanjye ndi umukozi wo mu rugo birumvikana ariko noneho mu minsi yashize twabonaga abantu baza kubarura ngo abakozi bo mu rugo bakabandika mu bitabo ngo hari imishinga ibateganyirije kandi iyo mishinga twategereje turaheva ubwo buvugizi bashaka gukorera abakozi bo mu rugo twarategereje turabubura higeze kuvuga yuko bashaka gukora abo babandikaga ni bande
abo batwandikaga ni abantu ngo babaga boherejwe n'umukuru w'umudugudu bakatubwira yuko ngo ari igikorwa ngo leta iri gukora ubwo rero bamwe na bamwe iyo dusubiza amaso inyuma dusanga hari igihe wenda bari nko kudukinisha cyangwa se ari ibindi bigamije kuko igihe batangiye kubarura abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo harimo abahohoterwa harimo abadahemberwa ku gihe harimo abakora ntibahembwe harimo abakubitwa harimo abagira gute turashaka muzatubarize guverinoma ese abo bakozi bo mu rugo itegeko ryabarengera bo ni irihe nk'abandi nk'abandi bakozi ba leta nk'uko bafite amategeko abarengera
ntezimana gusa icyo nashaka kukubwira ni uko ndibaza ko igihe icyo ari cyo cyose wowe nk'umuntu uhohotewe n'umuntu kanaka ufite uburenganzira bwo kujya gutanga ikirego mu nzego zibishinzwe kugira ngo babikurikirane
birumvikana edi icyo nashaka kuvuga icyo gihe impamvu nshaka kugira ngo wenda bazatore iryo tegeko rirengera umukozi ni ukugira ngo uwo mukozi nawe ahabwe agaciro ese mugira mugira ishyirahamwe
abenshi ikibazo nta mashyirahamwe tugira abenshi nta mashyirahamwe tugira hari abava mu cyaro baje wenda bizezwa ko wenda bazaza bagakura amafaranga bahagera ugasanga bakoreye ubuntu ejo bundi aramwirukanye birarangiye ugasanga mbese ntacyahakuye wenda njye ku ruhande rwanjye nta kibazo ngira mu kazi nkora ariko njyewe nkurikije igihe maze n'ibyo ngenda mbona hanze abenshi barahohoterwa mu buryo bukomeye bahohoterwa n'abakire babakoresha akaba ariyo mpamvu nigeze kubyandika kuri mesaje ndiboherereza kugira ngo wenda muzansubiza ariko nyine niyo mpamvu uyu munsi nshatse kubigarukaho mu buryo bw'amajwi
ntezimana ndasaba mugenzi wanjye fatuma rimasi karara iyo telefone yawe ayibike hanyuma niba ufite ibindi bibazo cyangwa se abandi bagenzi bawe bagiye bahura n'ibyo bibazo tuzabiganiraho hanyuma turebe uburyo twashaka babishinzwe kugira ngo bagire icyo babikoraho ndagushimiye cyane kandi kuri ibyo bitekerezo byawe urakoze ugire wikendi nziza yego kuri twese umusorize thomas kamirindi urakoze nzamubwira kuri telefoni dufite na jean dudiye wiriwe
neza edi wema banza ugabanye radiyo yawe
nayigabanyije yego icyo wifuza kutugezaho ni icy'uyu munsi jean dudiye
icyo nifuza kubagezaho nange na nyamumanza kiri muri radiyo ijwi rya amerika kimera urabizi ko ndi hano i nyamagabe umurenge wa nkomane kuri nyungwe ni amahoro ariko tumeze neza ni amahoro tumeze neza akavura karimo akavura karagwa muri iyi minsi turimo turahinga ibishyimbo turimo icyo bita ngo turi gukungira natwe tumeze neza iyo sinzi nangira ijwi rya amerika nuko cyane cyane abanyamakuru dufite n'ahangaha bita erike bagira ubusa erike bagira ubusa ku nkuru ze natwe tumushimira cyane ibinyamakuru bindi tugira hano nka kino gihugu bitajya bikurikirana ariko erike bagira ubusa turamushimira cyane kandi twishimira n'ubuyobozi bureka agatambuka akajya gutara amakuru mu nzego zigiye zitandukanye kandi zikomeye
urakoze ikindi kintu nanjye navuga ku bijyanye n'ubugande natwe kuba bafungura bariya abanyarwanda mirongo itatu bariya bamwe bari bafatiye mu rusengero ni kimwe natwe mu bimenyetso bigaragara yuko natwe biriya byemezo bagiye kubibafata kuri uriya wa mbere bica amarenga yuko bishobora kuba bizagenda neza natwe abanyarwanda twumvira tukagendanira n'ubuganda urakoze jean dodiye kuri ibyo bitekerezo byawe kandi nawe udusuhurize abakunzi bacu aho ngaho i nyamagabe ugire wikende nziza
uri kuba turi nanjye suhuriza uri ku buhanga bw'ibyuma yego arakumva reka dufate na okelo wiriwe okelo wiriwe neza
waramutse edi rwema yego mwaramutse neza bite aho ngaho mu gihugu cya uganda
uganda turaba turakomeye turashima imana icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi wowe
uyu munsi nifuza kuvuga kuri iki kibazo hagati ya uganda na rwanda ku masezerano basinye angola ariko kandi reka mbanze nshimire uriya munyamakuru hirya amerika uri i kigali yarike bagira ubusa kuri iriya nkuru mbese yataye amakuru neza kuri uriya rubanza rwa gisirikare rwabayeho rwa tomu byabagamba na muramu we by'ukuri inkuru yayitaye neza ndamushimira cyane yarahatubereye nk'abantu batari bahari ndaza kubimugezaho
yego nanone ku kibazo cya libiya ziriya mpunzi zigiye kujya rwanda by'ukuri iki ni ikibazo kigiye kuremerera isi ikomeye cyane ziriya mpunzi kuvuga ngo zivanywe libiya zitwawe i rwanda n'ubundi ntawe zijya ntawe zivuye kubera ko ziriya mpunzi ibihugu zavuyemo zahunze ni ibihugu urebye bishobora kuba biruta u rwanda wenda mu bukungu ariko noneho wenda se bazakomeza barebe uko babikora ariko ikibazo cya libiya njya nibaze se ubundi kare kose abategetsi b'afurika bari he bari abaperezida b'afurika ko ikibazo kigiye kubaremerera n'ubundi kare kose libiya iterwa baragiye baraceceka barihisha ntibavuga ariko noneho ikibazo gitangiye gukomera birigaragaza reka wenda ibyo mbiveho njye kuri iki kibazo kiri hagati ya rwanda na uganda mu by'ukuri ariya masezerano basinye na biriya bagiye ku na biriya byemezo bagiye gufata cyangwa gushyira mu bikorwa inama izabera i kigali ngira ngo reka nyite inama hariho minisita w'ububanyi n'amahanga wa uganda baramita kabamba agahamba samu kupesa niwe uyoboye timu izajya i kigali ku wa mbere yego
ariko by'ukuri reka ngaruke kuri iki kibazo cyangwa ku masezerano basinye angora by'ukuri hano mbona ko bashatse kuyobya no kujijisha ibitekerezo by'abantu none mu masezerano ko batashyizemo n'ibyari boda zakingurwa mu masezerano ntibashyizemo ibyo baregana ngo babiganireho by'ukuri mbona ko ibi bintu ibyo baregana ndi kubona ko harimo ikintu cyinshi by'ukuri rwanda ishinja uganda gusiposaringa abanyarwanda bashaka gutera rwanda uganda nayo igashinja rwanda kohereza intasi hano muri uganda hano harimo urujijo bashyize ku banyarwanda n'abanyayuganda gusinya ariya masezerano kubera ko ingaruka ziza nyuma iyo hasinywa amasezerano hatabanje gushishozwa aya masezerano n'iki tugiye gusinyamo ikindi kibazo kibaho twebwe abaturage turimo amaso turayerekeza ku mupaka tukabona ko ari ikibazo kiri nyamara si ikibazo kiri na gato si naho hari igisubizo aba bategetsi bafite ibyabo byihariye badashaka kuba bagaragaza ngo babashe kuba babishyira mu bantu kubera ko kiriya kibazo gikwiriye kuba n'icy'abantu ntabwo gikwiriye kuba icy'abantu babiri kubera ko bisa nk'amazi yarenze igikombe by'ukuri mbona ko nta kintu kizima kizavamo kubera ko iyo baza kubona ko bishoboka bari gushyira mu agimenti basinye angora bakavuga ati tuzakingura bode igihe iki n'iki ariko ntabyo bashyizemo n'ibyo baregana ntabyo bigeze bashyiramo ibi ni ibintu by'amayobera byo gukomeza kutujijisha edi rwema reka twizere ko hari ikizavamo muri ibi biganiro bagiye gutangira guhera ku wa mbere wenda iyo mipaka abantu bose bifuza ko ifungurwa ikongera igafunguka hanyuma ibindi bijyanye n'ibibazo biri hagati yabo yaba abayobozi ubwabo cyangwa se hagati y'ibihugu bigakomeza nabyo bikaganirwaho kuko icy'ingenzi ni uko urwo rujya n'uruza hagati y'abaturage ku mpande zombi rwongera rukabaho hari abaturage bafite bene wabo mu gihugu iki n'iki bifuza kongera gusurana hari ababifuza gutaha amakwe ibintu nk'ibyo bitakiba kubera ko bamwe baba bafite ubwoba ko bashobora gufungwa cyangwa se bagahohoterwa ibyo ni byo benshi bifuza kandi reka tube optimistic twizere ko hari ikizavamo
reka twizere reka twizere ariko by'ukuri reka tubasabe barebe gusafaringa kw'abaturage batuye ibi bihugu by'ukuri barebe ntibarebe inyungu zabo ntibarebe inyungu zabo nk'abategetsi ubutegetsi ntibaburutishe amategeko
birumvikana okero ndagushimiye cyane ku bitekerezo uduhaye ndetse n'ibitekerezo ukomeje gutanga mu biganiro byacu bitandukanye kandi ugire wikendi nziza aho ngaho mu gihugu cya uganda
namwe wikendi nziza asurire jose mutagoma ndamusuhuza ari muri kakonje ubwo yaruhutse
murakoze cyane
Abuda Bamsi. I said like such a big. Yes, I done. The only president in the ghetto from Kenya. Why?
music, baby. I want to give you my body, body, my body, body, baby. I want to give you my love, baby. I want to give you my heart and my soul, baby. I saw you in my dream. You the girl I wanna give my money, money, baby girl, come, come to my party, party. You the girl I we don't know it's my money, money. Oh baby, you're insane. If you wewe watoke wapi, weni wakwa Nyerere au wewe watoke wapi? Hivi ni kwa Museveni. Oh, African, African, African girl, oh, African queen. Oh, my African queen, oh. Africa, African, African girl.
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ni kuwa gatandatu munsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye cyangwa se mugire icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose kuri telefoni mfite habyarimana wiriwe neza
amahoro neza yego uri hehe edi rwema Eh, uri hehe jewe ndi mu burundi neza na neza ah, muri komine gihanga
ni amahoro
yego n'amahoro Eh, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi habyarimana
bo kubera ico kibazo ibi catumye dutanga inimero kwari kuvuga ingene aho dutuye hameze hamerewe yego
Eh, muri rusange twebwe neza na neza muri komine gihanga umutekano ni wose Mm.
yego nicyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi
kwari ukubamenyesha ko umutekano ari wose Mm.
yego inyabune zikora neza nk'uko tuhimirizwa na na na leta Mm.
umutekano ucungwa n'abanyagihugu abasirikare abapolisi yego bimeze neza cyane urakoze habyarimana kandi ugire wikendi nziza
yego murakoze cyane ariko Mm.
edi rwema karame
alo ndakumva
turatangazwa n'abarundi usanga bari hirya no hino bakaca bavuga uburundi nawe kutariko kandi bataburimwo Tugabaha- tukabahanura ko boza kwirabira aho uburundi bugeze muri ino minsi yego na cane cane ko iminsi yose mu- mu- himirije amatora haca haba ibintu vy'amajambo ah, atera ubwoba abenegihugu bo mu burundi Eh, tukabasaba ko boza baravuga ibyo babanjije gutohoza neza kuko twebwe abenegihugu bo mu burundi na cane cane muri provinsi bubanza komine gihanga eh, umutekano ni wose A- ariko habyarimana ah, ntasubirije abo uvuga ko bavuga nabi leta y'u Burundi cyane cyane tugiye kwibanda ku bijyanye n'umutekano muke Ah, ku bwawe ku giti cyawe niba wumva ko umutekano wawe ari mwiza ntago wabifata muri rusange ko umutekano wa buri muntu wese ari mwiza cyane cyane ko tumaze iminsi twumva ibibazo biri hagati cyane cyane y'urwaruka rw'amashyaka cnl ya gato rwasa ndetse na cndd fdd bashyamirana hari n'abantu bamaze gupfa icyo gihe rero umuntu abivuze ntabwo wavuga ko arimo kwanduza isura y'igihugu ahubwo aba avuze ukuri gusa wowe niba ubibona ukundi ubwo ni ko ubibona ariko hari n'abandi baba bibona ukundi kandi tujye twemeranya ko uh, buri muntu wese aba afite uburenganzira bwo kuvuga icyo uko abona ibintu
Edi Rwema yego
urumva nabone ntibaze barareka kuvugira mu rwinshi kuko ahanini mu bisanzwe bavugiye mu rwinshi urumva bica bitera ikibazo ntibaze baravuga ati jewe naka umutekano wanjye urahungabanye bareke kuvugira mu rwinshi ati abanaka cyangwa abanaka umutekano wabo umeze uku cyangwa kuriya hari igihe usanga nk'umuntu agwanye n'uwundi uje gutohoza agaca afatira muri rusange ugasanga arinze kubaza imigambwe baturukamo ibyo nabyo si byo umuntu rero ajyanye n'ubundi bategerezwa kubanza kubaza icyo yapfuye hari igihe usanga bapfa amadini hari igihe usanga bapfa amatongo ibintu nk'ibyo ariko bagaca babifatira rimwe muri rusange mu ntumbero bagaca babiha intumbero y'imigambwe cyangwa bagaca babishyira mu by'ugwaruka bari mu migambwe itandukanye ibitari byo ariko nawe icyo gihe uba ubifashe ubihereye aho byabaye ariko ntabwo uba ufite ishusho y'uko ibintu byifashe ahandi hose mu gihugu icyo gihe nk'uko bikubwiye umuntu uvuga ibyo uzi cyangwa wabonye hanyuma ibindi muri rusange ukarekana ababizi nabo bakagira icyo babivugaho ariko ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ibyo nibyo ariko twese aho duherereye mu burundi n'ukuri turabona aho iterambere rigeze
niko ubibona n'abandi bafite uko babibona turi mu rubuga rw'ibitekerezo buri muntu wese aba afite ukuntu abibona gusa igitekerezo cyawe ntabwo ugomba kuvuga ko kigomba gusumba icy'undi muntu icyangombwa ni uko iyo tuvuga ibintu umuntu aba ahagaze ku kuri
ibyo tubivuga tubifitiye ibyemezo kuko nko mu gihe cy'ibikorwa by'iterambere usanga bihurikiyemo bose abo mu migambi itandukanye gutyo tukagira ku murindi umwe mu bijyanye n'iterambere mu ntangiriro z'iki kiganiro hari undi murundi wahamagaye agaragaza akababaro kuko hari abanyeshuri benshi barimo kurangiza amashuri bakajya mu bushomeri igihe wowe urimo kuvuga ko iterambere mu gihugu gifashe neza cyane ubwo urumva ko ari uruhurirane rw'ibibazo buri muntu wese aba afite ukuntu abona ibintu gusa ntitukanenge kanaka kuko yavuze igitekerezo cye cyangwa se tunenge uyu nguyu kuko afite ukundi kuntu abona ibintu icyangombwa ni uko iyo tuvuze ikintu tugomba kugiherekeza n'ukuri n'imibare urakoze cyane habyarimana
nyakubahwa edi rwema ndagushimiye mfite abandi bantu benshi kuri telefoni nabo bategereze kugira bategereje kugira icyo bavuga hanyuma dusoze ikiganiro remo wiriwe neza
mwire murakarama edi rwema yego ikibazo cyawe uri hehe tugiye gusoza ikiganiro
ndagenda gukurikirana nanjye iminota nabibonye reka nihute u rwanda na uganda rwari bakwiye gukuraho ikibazo gihari cyabo kuko turabahahombera cyane nk'abanyeshuri bamwe bashobora kuba bahiga cyangwa bahize bafite n'ibintu bashobora kuba bakurayo nko kujya uganda bishobora gutwara amafaranga ari hagati y'ijana na mirongo itanu byaratwaraga ibihumbi makumyabiri kuba ugeze kampala cyangwa na makumyabiri cumi na bitanu bisaba guca bisaba guca muri tanzania ukazamuka muri kenya kugira ngo uzagere uzagere kampala bari bakwiye kubikemura rwose pe urakoze remo twizere ko hari ikizavamo mu nama izahuza impande zombi kuri uyu wa mbere ugire wikendi nziza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro muri isanga cya none tubashimire mwebwe mwese mwagitanzeho ibitekerezo ndetse mukagira n'amakuru mutugezaho nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya karindwi washington mwari kumwe nanjye edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika twongere duhure mu kanya saa kumi n'ebyiri tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari
tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi cause I love you uzambyarira abana uzambyarira abana bibi I go uh, extra miles uh, would you come